Young John, the wicked producer. Nip Keys. Mm-hmm. Yes, I'm Welcome to what Today Inside Ojitech with Sammy, the Palamano. Just to make out, use my took some issues then chapali chapali before we come out for today's program. I'm sorry, it's no money don't come. Yes, so make no forget say the issue of school fees We say the affairs of students now we say the school management talk say make the student make they try pay hundred percent na make akogo general go meet the school management say make they try make they know wetin They sub for the economy based on the financial instability of some students. Did I promise mommy? Bad man got no worries. talk him come talk with the management say make dem try make dem dey follow the formula wey say dem dey use last year wey be sixty forty wey say make dem try make dem use am say make hnd one and nd one. make dem try pay sixty percent before cbt and forty percent before first semester examination na him come talk say make hnd two and nd two. wey say make dem try make dem pay sixty percent before cbt and make dem pay forty percent before second semester examination yes so the issue now wey be say dey shele for inside school wey be say some Curtis there just Kata school wey be say dem dey blow gun up and down wey be say the gun hit some students as well wey be say all the students dey run enter skater for their own safety and you go see some students as they dey run and you see some people wound wey be say some people injure well well na im make the SUG president wey be Akoko general talk say make all the students make they try make they vacate for inside campus for their own safety say make everybody stay indoor till further notice mama tell me, tell me, can rise up. Anytime I fall, I go rise up. She say, no be good look or stature. Mm, all this stuff I know. Anyhow we find I got face my. Yes, so make na no forget say National Association of Osun State students Now, you talk say make all the Osun EDG Me they try me they show face for their program we say e come up very soon Now the PR will be Babadiya wey be comrade Babadiya Ayomide popular known as Oshbami Now you talk say me all the Osun State ndg make dem try make dem show face make una no forget e say new don forget don finish their orientation program slt two don finish their orientation program last week and make una no forget say slt go do their freshers party very soon will be thursday ten of february wey say the program go hold for obala hotel wey dey say tickets for regular five hundred vip two k table for four ten k they say maximum security day for the student. Yes, so shout out to Omoba, <laughs> eh, Omoba Revolution. yes, so SBMS to the call. What shout for Omoba 2022. Yes, so Mina try, Mina show support for your brother Omoba. Yes, so make now forget. Say OG Tech information. Say make the great sooner. Say make all the students make they try. Make they stay safe. Yes, so shout out to Mr. Emma. Shout out to Mr. Akomolafe. Shout out to Prince Badamosi. Shout out to the new HOD Department of Marketing Department. Will be Mr. Okpe. Yes, so make now forget. about they talk. Say Kani Kakpo ni ye ni ye ni. Say make gather the waka together. Now it makes sense. Pass. Yes, so for my inquiry, for my sponsor, shout me on Facebook. Will be Sammy Chris next. Sammy I'm a uh, So for my WhatsApp number 0906155289. Shouts to Be Good Makeover. million do service in a good evening. My light is forever gonna shine. Before they don't know me for my area. Now I be hero to the guys. Because I came forever. I just want to chill every day like ice water. Go cruise every day.